boombiin kaleessa moyaalee ganda duwwaa lama naannoo buufata konkolaataatti darbatameen walqabate har'a namoonni lama to'annaa jala ooluu isaanii poolisiin moyaalee beeksiseera poolisiin aanaa moyaalee koomaandar naggaa sirbii namoonni qabaman kun ammas boombii lama waliin qabamuuf boodarras dabarfamanii harka koomaand poostitti kennamuu himan jiraattonni magaalaa moyaalee magaalattii keessa sochiin homtuu akka hin jirre himanii gargaarsa lammiilee miidhamaniif hin taasifamne jira. beeksisaniiru bulchaan moyaalee ganda duwwaa lamaa obbo kuluu galgaloo lakkoobsi nama du'e afur gahullee himan ittaanaan bulchaa biiroo koominikeeshinii aanaa moyaalee obbo waaqoo afatu immoo jarri qabame kun ajajaa dhibbaa fi kumalaa waraanaa ta'ee hojjechaa bahe amma harka waraana mootummaa jiraa jedhan haleellaa kaleessaatiin gabayaa sabaaf sablammiin itti bahe keessatti boombiin nama fixee jedhu galmoo daawwitiif soraa qindeesse.
kaleessa moyyaaleetti boombii darbatanii namoota afur ajjeesanii jaatamaa ol ta'an madeessaniiru jedhuun shakkaman namootni lama har'a to'annoo jala ooluu waajjirri poolisii aanaa moyyaalee beeksise koomaandar naggaa sirbii namootni kun ammas boombii harkaa waliin qabamuu isaanii himu.
ልክ ነው። ትላንትና ጠዋት ላይ በንጹሐን ዜጎች ላይ ከክልል አምስት በኩል ከሶማሌዎች በኩል ቦምብ ተወርውሮ ወደ akkas jedhu koomaandar naggaan kaleessa ganama namoonni naannoo shanii dhufan boombii darbatanii namni afur du'ee jaatamii lama ol madaa'eera kanaanis shakkamanii namoonni lama humna raayyaa ittisaatiin to'annoo jala oolaniiru gocha kana isaantti godhe jedhameeti shakkamaa har'allee boombii waliin kan qabaman kanas kan qoratu humna warra federaalaati egaa dhuma isaa teenye kan ilaallu ta'a. dhimma kana irrattis dabalataan suuraa halakee itti aanatti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa mooyyaalee obbo waaqoo dubbiseera.
Liyyu poolisiin ammoo qaraayyuu ajandaa warraa bakka uummati keenya baay'ee jiraniif bakka boombii akkasii sun dhoosanii balaa dhaqqabsiisuu waan barbaadaniif kalee boombii dhoosanii boombii suniidhaan uummata nagaa nurra fixan jechuudha.
Boombii as keessa darbatan.
Liyyu poolisii naannoo shanii darbate jechuudha.
Eessarra darbatan.
Naannoon sun beektaa naannoo buufata konkolaataa kan duwwaa lamaa iddoo mannaara jedhamtu. Naannoo sun gabayaadha jechuuf fulaan itti darbatan kun gabayaan naannoo sun jira uummati baay'inaan naannoo suniitti uummati kun cufti uummatun bakka gabaya isaaniitiif bakka hojii idilee isaanii irraa bobba'anii jechuudha.
Namni madaa'e fakkeenyaaf jaarsa argiti moo jaartii argiti moo nama akkam madoola keessa nama akkam argiti.
Naannoo gabayaatti sun irraa darbatanii jechuudha uummati ammoo achi jiran baay'inaan baay'inaan uummati gandi duwwaa lama buufati konkolaataalee naannoo sun waan jiruuf uummati baay'inaan naannoo sun hin baay'ataa jechuudha. Namni jaatamii afurii irratti miidhaan dhaqqabe warsun keessaa gammaan namni du'e nama afurii du'e jechuudha. Boombiin sun achi dhoote namni gisee sun nam tokko warsun keessaa ammoo war kiritiikaal ta'an qabee riifaarii godhan. warri sun keessa namni du'ee karaatee deebi jira walumaa galaa warri nama afurii jechuudha gammaan kanaatti.
Madooleen tun maaliin madeessan? Boombii qof moo waan dhibillee kee jira?
Madoolee kana gigee karaa warri boombii darbate. Boombii darbatan kaan jala namni mammataa innaan bakka kalaashiillee warri waaqaa qophaa qophaa'ee waan jiru kalaashiilleen ijoollee dur kutanii jiranii. Shubbixiileen ijoollee dur kutanii jechuudha. Rasaasaa fi boombiidha jechuudha. Shubbixiileen akka eessin jirti jechuudha. warri waan qophaa'ee dhufeef meeshaalee adda addaa waan qopheeffatanii hunda qabatanii bakka boombiin dhootee irra baay'inaan bakka waan naannoo sunitti argamu nam baay'ee kalaashiidhaan fixan jechuudha. Madaan kun baay'inaan bakka kalaashiidha jechuudha.
Warra nam fixsuun qaqqabanii.
Warra nam fixsuun kaleessa qaqqabuu hin dandeenye. Har'aallee ammoo warri ammallee gara waan sun waan barataniif darbachuuf yaalii kan godhanirraan nam lam qabanii jiran boombiidhaan.
Nami lamaan kunneen eessa dhufa?
Ee namni tokkin shambal aadan Hassan Jaarsoo jedhani tokkolleen ajaja dhibbaa Ali aadan Ali jedhani waraan waraan Soomalee keessa jirani jechuudha. Warri kun inni bakka warma waraana kan naannoo Soomalee keessa hojjetu jechuudha. Ajajaan dhibbaa kun ammoo raayyaa ittis biyya keessa duraan hir'ifame galee jedhani. Ee hir'ifame warra raayyaa ittis biyya keessa durii galan keessa. Warroottan naannoo akkan jiran tireen godhanii waan qaran nuuni nu miidhaa turaniif warri kunin warrumsuni jedhee yaadaa jechuudha inni akka yaatti yaatti liyyuu poolisummaa jechuudha.
Kanaafuu warra kana een uummata qaqqabe moo waraana qaqqabe?
Makalaakiyaa qaqqabe jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa ganama saati naannoo saati sadii irratti isaan bakka kallattiidhaan sila xiyyeeffannaan isaanii warra gandi duwwa tokko uummata ammaanta nama gabayaaf bahe baay'ee gandi duwwa tokko naannoo isaaniif qabaman sun uummati keenya baay'inaan daldalaaf waan naannoo sunii waliin qabamuuf bakka raayyaan ittisa biyyaa qaqqabde jechuudha.
Amma eessa jiru warri qabaman kun?
Warri qabaman kun federaal poolisiitti kennanii jiranii naan jedhe odeeffannoon argadheen ammoo makalaakiyaa jiraachuu isaanii nu oolu jechuudha makalaakiyaa kaan jechuudha.
Arda akkam kee jirta nama laftee armaan kee jirti?
Har lafti bakka namum du'a awwaalaa oolan jechuudha. Walumaa galatti guyyaa har'aa kan namum kalee warri fitti sun awwaalaa oolle humniti waraana ammoo raayyaan ittisa biyyaa ammoo baay'inaan waan magaaltee jirtuuf ummatiillee bakka wal keessaallee baay'eellee yaa'u.
Har'allee magaalaa Moyyaalee keessa sochiin agarsiis akka hin jirre jiraattoonni ni dubbatu. Namoonni miidhaan irra ga'es sirriitti akka namni isaanii yaafanne kan isaan kaasan.
Biyyi akka haalli inni keessa namuu gaddeebimuuf matataa namni deeggarsa namni dukulleen deeggarsa argachuu qabaa nama daa'ellee namni tokko mootummaan warri mootummaallee gargaarsa tokkollee akka kennamiif hin jiru jaarroleellee nam tokkollee hin baataniillee akkam jirtan dandamattaniillee namni dheen hin jiru namni cuftinu bakka manumaatti kama daa'ellee maatum isaaniiti waliin rakkachaa jiru. Amma nageenyi ammaatti wanni deemuuf jiru tokkolleen hin jirtu malee namni tokkolleen hojii tajaajila dhaabee jira bajaajii matoorii wanni tokko deemuu jiran jirtu warrum duraan madoolee hospitaal kee jirtu kaan callaa waajjirri fayyaa gargaaruu jiru malee sun malee waajjirri fayyaa malee wanni tokkollee ka hojjechuu jira tokkollee hin jiru. Ee jiru dhaabbatee amma dir karaa fulaa amma qeerroon itti obbaan sun dhaka callaa ciisa wanni tokko hin jirtu kaan makkalaakii uumaa jidduu raayyaa ittisa biyyaa jidduu nama jira.
Lakkoofsi namoota du'anii haga yoona afur ka ga'e yoo ta'u namootni kunis bakka garaagaraarraa dhufanii akka naannoo kana jiraataa turan bulchaan gandi balaan kun keessatti ta'e obbo Kulloo Galgaloo ni dubbatu.
Namni du'a afuri uummata sabaaf sablamni jecha uummati amma namni biikullee sabaaf sablamni kadhaameellee sabaaf sablamni fakkeenyaaf amma warra firaan keessa jamaal ka'eedhaan kaamri firaan eegum geessanii gaddeebisanii inni guraajee bilchaalleen ijoollee Oromoo Arsiiti. Gazaanyilleen ijoollee hadiyyaati. Oobli akka jedhan ijoolluma qara asii dhalattee guddatte.
Obbo Waaqoo Afatoos ajjechaan kuniin erga bara kuma lamaaf sagal as jalqabee akka itti jiruu fi kanaanis jiraattoonni rakkoo irra jiraachuu himu.
Mooyyal ganna kana wal dhaballee taatu bombi akkana darbachuu taatu waraana taatu ganna kana rakkoon akkana marroo hagam galte.
Agaayyuun beekani waraanumtee jirra jechuudha. Wanni ani agaan tokko lama sadii jedhee addaan sii baas tokkolleen hin jirtu jechuudha. Baagumee lama bara kuma lamaaf sagalii irra jalqabe. Eegamma waraanumtee jirra jechuudha.
Obbo Kulluu Galgaloo har'a namoota du'an afran keessaa Jamaal Abdallaa awwaalamuu himanii namootni awwaala kana irratti mootummaan warra akkasiin nama ajjeesu kana fala itti barbaadu akka qabu gaafatanii turanii jedhu.
Gurbaa'ee dudduweettuu ka rifiraal eegum geessanii hawaasa irra gaddeebisan isatti har'a awwaalame. mooyyaleetti awwaalameyyuu ummati bal'aan ba'ee ammallee akkooyi dubbata akkooyi komatayyuun war kana mootummaan nurraa kallatti qabsiisuu qabaa yoo hin ta'in ammoo mootummaan nu jidduu jireenyaaf lakkisni malee uummat kana nu qabachaallee nuun guuttuudha qeerroon teennallee sunum qabdinullee sunum qabne yoo mootummaan jidduu keenya jiraate nu gargar nu dhowwee yookaan furmaat kallattii tokkoon kaa'een. waan yoo walilleetti bu'anii waan agas mara nu dadhabnee akka waan dadhabaniitti illee mitam wanni ammisiin dhuftee bombifa darbattee wanni kun hin ibidda nam lubbuu nam baay'ee akkasi galaafachuu dandeetti malee waan kana odoo mootummaan kallatti qabsiise ka'eedhu yaadu bal'aan nu qaba.
haa ta'u malee ammas dargaggoonni magaalattii humni naga kabachiisu kan naannoo oromiyaa nageenya uummataa tiksaa hin jiru jechuun komatu komii kanas obbo Kulluu namananii waan sirrachuu qabu jechuun dubbatani. Boombiin kaleessa darbatame kun mooyyaalee fuulaa raayyaan ittisaa jalqaba bitootessaa namoota kudhan ajjeese shawaa barreetti dhiyaate fageenya kiiloomeetira afurii irratti argama. Ajjechaa namoota kudhanii sanaanis mootummaan miseensota ittisa raayyaa shan to'annoo jala oolchuu hime garuu haga yoonaa himannaan isaanii ragaan dhabame waan jedhuun ittiin fufiinsaan jiraachuu jiraattonni mooyyaalee ni dubbatu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobi.